So you say be another man say mom na you study. If I say ha ha ha mom na study. Ah, I'm gone. I come o. How now? Ah, I dey o. I beg, my friend dey house. Ah, I never see her cover this one o. Maybe she go dey inside. Let me quickly go and check her because I need to give her this frame. This thing don't take for my house, so I need to drop it for her. Eh, uh, okay. We check her. Thank you. Go check her. Bring some to come, oh. Madam, madam. Ah, um, um, eh, um, oh, eh? This girl don't work out again. Eh? If it because of my phone is dead, I will have just called her before leaving. This game. Ah, <laughs> madam, madam. <laughs> you don't see am? Abi o see. I don't knock, knock, knock, knock, knock tire. She know dey house. She know dey inside the room, jare. So I go come drop him for her later. Okay. But sorry, oh madam. You need to call the owner of that where you dey hold. She what? To call the gate before you carry this thing Come up for here. Like I carry wetin? Wetin I carry? Ah, the frame wey dey your hand now. Hey! like i don't understand If be like say dat wey you dey chop that time don't enter your head Abby. Why you not here when i carry this frame enter tell you I'm i go give my friend say the friend don't tey for my house madam Now my work i dey do for here o oh. as a bona fide security son oh, of the republic of nigeria sean no property fee pass here except order come from the owner <laughs> you be like say you don't dey Abby. yes as i dey go now let me see you stop me madam you don stop me yourself o. Eh? Oh respect yourself I say oh. Ah. God, you now, leave okay? this thing, I dey tell you. Ah, oh. leave the frame now. Later, they want you, leave this thing, oh. Respect yourself, leave this thing. Why? Madam, are you okay? Come on, oh. Drop the frame now. Hey, hey. Break it. I dey tell you. Oh. Drop I dey tell you. No, no, no. Dejana, sorry, oh, sorry, oh. You know what I need to tell ah. you? Eh? Huh? Don't break up. Eh? <laughs> eh? Huh? Jésù. You are my brother. It is well.